wá ṣe mí lóore. Adébísí. Adébísí. Èjìlé. Lẹ́yìnlé. Ọmọ ọ̀nì òun òsì ọ̀dájà ni. Ọmọ ọ̀nì òun òsì ọ̀dájà ni. A ó tún pé lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá wa fi máa. Ọmọ bá ń kun. Ọmọ bá ń kun. yes so my people, this na queen tobiloba una know say yesterday for the palace of oni of ife it was eh, eh, party galore do dey burst bread. everybody they dance they rejoice eh, ronke and temitope they were in the palace dancing bubbling and cheerful yes at the end of the day queen tobi don finally post the video of eh, im pikin the two pikin dem eh, wen dey born di ejima ibeji yes the the twins dem wen they be say e born. When I see for the video clip one i just watch Now don't hear their name because yesterday they dey try to pronounce their name The name self, e dey hard me because i no be yoruba so but by the grace of god we just thank god This is queen tobi and her family you can see that queen tobi there for a very beautiful house maybe in her family house i don't know i'm sure that is her family house because or maybe na where she dey stay because una go see only picture only fo uh, photo with her own day there so a lot of people say queen a lot of people say queen tobi dey very smart say na very smart woman because person when e be say they dey marry king you e know they put ear for for waiting the waiting people go talk or they say they no say or social media despite the way they talk or oh, talk or go here or go there for where queen Toby no send anybody oh, because often I see queen Toby, when I go see say ah she's i think among dis eh, present wife they wey be say they marry When only of ife do marriage bonanza and eh, queen Toby is the youngest among them, followed by uh, Ashley, before Lizzie, before um, just like that. So Ooni of Ife, um, everybody they happy for him. We just they very very happy for him. Often I remember when Queen Naomi was in the palace, when Kabiyesi they do his birthday, one of the prayer wey be say Queen Naomi pray na for God to uh, bless. Uh, Uh, uh, kabiyesi with plenty children and plenty wife i don't know why queen naomi do eh, pray that prayer whether queen naomi don see and say im go leave we don't know so um of una know di way tins dey go di way be say some of una they do backbiting una they, una just e just they do una like say make all these women they come comot for palace make queen naomi come palace come stay my people, oh, eh if una look very well oni fife. ife wey una dey see so oni of na god na im bless am with this uh, pikin dem una see say kabiyesi the wife wey be say he marry legally wey dem dey call bukola bombata When he marry for for court When he marry am as legally una know say that particular lady bukola no born for more than eight years marriage when he and Onyofife marry. Bukola no born. So he come marry Wura. The same thing, Wura no born. For more than almost two years of marriage, one and a half year of marriage, Bukola no, I mean, um, Wura no born. When he married Queen Naomi, the same thing persists. Queen Naomi stay more than a one. A, oh, she done they almost they clock two years for the marriage before she can do ivf now some pipo come dey mock queen naomi say queen naomi do ivf why Toby no do ivs ivf make i tell una the truth ivf is not a sin ivf is not a bad thing una know say technology don't they? some pipo their sperm like some men their spermatozoa You e know they travel far eh You e know they travel far if the man puts the thing no go fit get power to swim reach where the thing fertilization go fit take place so that pikin go form so the only thing wey be say scientists go do now na to help assist the man and the woman wetin they dey call assisted conception They go fertilize am carry the thing mostly if you be woman you get good womb if fibroid never occupy everywhere finish due to age once dem carry the thing put for the baby go grow fine before you know that is why most people now to born twins now water if you want to born twins you e know hard because they go put as many as like three or four or five um, spermatozoa inside the woman depending on how many will survive you e dey see so like queen Toby own now two survive like then they put plenty They they put plenty so the how many will survive They will just allow them to grow just like that so to burn twins is very very easy eh, mostly if you be woman your age don't they go far if you won't do eh, ivf you will just tell they say can I put three at once and dem dey select sex so oh, for information Then they select the whether na boy abi na girl so scientists don't they god don't bless this our generation Uh -huh. It's just that you go you go you go spend money to take do you go spend money to take do when queen naomi born Tadenika tadenikawo finish Oh, Oni was expecting say they go go do another one for queen naomi and una know say prophecy don't come right from time say oni must get twins god go bless oni of ife with twins so my people o na so we come see am god don come use uh, uh, uh, Queen Tobiloba bless uh, Ooni of with the twins so those of una wey be say una dey una dey feel bad make una no feel bad because our ways are not the ways of God Queen Naomi come pray and all our prayer God don't answer God just use uh, Ooni of Ife Queen take bless Ooni of open doors break yoke so we thank God for everything as for eh, tade nikawo the the the boy now don get brothers and eh, brother and sister so the one when e be say e go say yes they are uh, his siblings we thank god for everything all those bad belle wey una dey do una dey talk go here go there it's not necessary it's not necessary because we queen naomi no send una he no send una so my people o. Oh, This na Queen Tobi, maybe na her sister be this. This one fit be im younger sister, Na dey see am so. So everybody dey very very happy. Na the just the clip of picture wen e be sey e want us to see na im bring come wey we see wey we take dey torchlight things. So everybody dey happy for Queen Tobi, even um Queen Ashley don send congratulatory message even was happy i so much love ashley ashley is one of the best because she she not she, she not be person wey be say she doesn't pretend over anything that's one good thing i love about queen ashley she if she's happy you go know if she's not happy you go know she doesn't pretend so my people oh may god continue to protect Sobi and the uh, the uh, ibeji them somebody say so na now na queen tobi na im go come dey reign na she come be the golden egg the golden eh, goose wey dey learn the golden egg abi how queen naomi take speak dat english that time you know say queen naomi tok say na she be di eh, golden kiniko wey learn the golden egg now another person don follow lay golden egg make golden egg continue to dey increase for oni palace we thank god god go bless tade the cow. God will bless the Queen Toby twins. And God will bless all the Oduduwa um, race, all uh, ile kingdom. We are happy for Ooni So, my people, that the matter wey grab be that. Una have a nice day. Bye.